mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba eric biribuze inzobere y'umunyamerika ukomoka mu burundi uba mu mujyi wa new york yatowe nk'umuhanga w'umwirabura wa mbere w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane yahembewe uruhare rwe mu guteza imbere ubuhanga bw'ibihe tugezemo ibi biranshimishije cyane rwose kubera yuko kajyanye n'ibikorwa nakoze kugira mfashe urwaruka rugire ushobora nabwo nyine kwiteza imbere kumera nk'ibyo nashoboye gushaka
uwo ni eric biribuze inzobere y'umunyamerika ukomoka mu gihugu cy'uburundi mu byumweru bibiri bishize umutwe w'abarwanyi wa m makumyabiri na gatatu umaze kwica abasirikare b'abarundi barenga icumi abadepite muri kenya batoye kandi bashyigikira ubusabe bwo kohereza muri hayiti abofisiye mu gipolisi barenga igihumbi umuryango w'abibumbye ukomeje gushakisha uburyo bwo guhungisha abari mu bitaro Al-Shifa mu ntara ya gaza ariko amahitamo ni make biturutse ku mutekano muke n'ibura ry'ibikoresho ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya nimugire aho mucyo amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuryango w'abibumbye urimo gushakisha uburyo bwo guhungisha abari mu bitaro Al-Shifa mu ntara ya gaza ariko nta mahitamo ahagije ahari bitewe n'umutekano muke n'ibura ry'ibikoresho inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi inzitizi ya mbere ni uko umuryango w'ubutabazi kuwahuje muri palestina udafite lisansi ihagije yo gukoresha mu modoka zitwara abarwayi imbere muri gaza kugira ngo zibahungishe umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa bya onu mu karere brennan yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters misiri yari yemeye ko imodoka zitwara abarwayi zambuka muri gaza gufasha gutwara abantu igihe cyose zaba zemerewe umutekano wazo n'uw'abagenzi brennan yabivugiye mu kiganiro yatanze ari kayiro oms yumva hakiri abarwayi bagera muri magana atandatu barimo makumyabiri na barindwi bamerewe nabi cyane mu bitaro bya shifa aho ingabo za israeli zinjiye muri iki cyumweru nk'uko brennan yabivuze yasobanuye ko barimo gushakisha uburyo bahungisha abantu ariko ko hari impungenge nyinshi ku bijyanye n'umutekano n'inzitizi mu birebana n'ibikoresho akomeza avuga ko amahitamo ari make uretse ko bafite icyizere ko baza kubona amakuru meza nko mu masaha makumyabiri n'ane ari imbere uyu muyobozi yanavuze ko hazabanza guhungishwa abarembye cyane n'impinja mirongo itatu n'esheshatu zidafite udutanda twagenewe abana bavutse mbere y'igihe kubera ko jenerateri zabuze lisansi yo kuzicanisha ngo zitange umuriro w'amashanyarazi Rich Brennan yanavuze ko ingamba zo guhungisha abantu zanazambijwe n'uko itumanaho n'ibitaro igihe kinini ryabaga ryahagaze
igipolisi muri israheli kuri uyu wa kane cyemeje ko abantu batatu bitwaje ibirwanisho bishwe mu gitero cyabereye mu mujyi wa yeruzalemu fidel niyongabo adufitiye inkuru irambuye abo bantu batatu bakoze igitero kuri uyu wa kane kuri bariyeri iri hafi y'igisagara cya yeruzalemu bakomeretsa abasirikare batandatu bajejwe gucungira umutekano igipolisi cya israel cyatangaje ko cisha abo bantu bose uko ari batatu umukuru w'igipolisi cy'igihugu kobi shaptai yabwiye abamenyeshamakuru ko abakoze ico gitero bari bitwaje inkota ingoho ntoya amashoka n'insoro bane mu bajejwe gucungira umutekano bakomerekejwe n'isoro harimo umwe yakomeretse bikomeye cyane magen david adom ajejwe ibikorwa by'ubuvuzi bwihutirwa mu gisagara cya yeruzalemu niwe yatangaje iyo nkuru igitero cyo kuri uyu wa kane mu gisagara cya yeruzalemu cyabereye kuri bariyeri iri ku ibarabara ihuza intara ya sijordaniya n'icyo gisagara ico gitero kibaye umunsi ugira uwa mirongo ine n'umwe kuva ingwano hagati ya israeli n'abagwanyi b'umugwi hamas bakorera mu ntara ya gaza itanguye icuka kibi n'ubwicanyi vyariyongeye rikomeye mu ntara ya sijordaniya kuva ingwano hagati ya israeli n'umugwi hamas itanguye
tuve mu burasirazuba bwo hagati tuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden ejo yabonanye na mugenzi we w'uburusiya xi jinping hanze y'umujyi wa san francisco muri leta ya california ahakomeje kubera inama ihuje akarere ka aziya na pasifika fidel niyongabo arakomeza perezida biden yatangaje ko we na perezida xi jinping bumvikanye ku mugambi wo gusubira guhanahana amakuru mu bijanye n'ivya gisirikare gukorera hamwe kugira bihweze ibibazo bishobora guterwa n'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko hamwe no gufata ingingo ziboneka mu rugamba rwo kurwanya ibiyayuramutwe vyo mu bwoko bwa fentanyl inama hagati y'abo bategetsi uko ari babiri ibaye inyuma y'amezi cumi n'abiri y'ibiganiro bitari vyoroshe hagati y'ubushinwa na amerika mu nama yo ku munsi wa gatatu abo bategetsi bombi baraganiye ku bibazo bikomeye bitari bike harimwo ikibazo ca taiwan umugambi wo gusubira guhanahana amakuru mu vya gisirikare n'ibijanye n'ubutunzi ibikoreshwa mu guhingura ikiyayuramutwe co mu bwoko bwa fentanyl bituruka mu bushinwa n'ibibazo vyerekeye agateka ka muntu muri ico gihugu perezida biden yatangaje ko yashikirije atarya umunwa ivyo bibazo bitoroshe na gato perezida xi jinping nawe yatangaje ko ivyo bihugu bihuriye kuri vyinshi perezida xi jinping agira ati ubushinwa na amerika ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi ntibikwiriye kwinubana uruhande rumwe ntirukwiriye kugerageza guhindura urundi intambara hamwe no guhangana byagira ingaruka zitagira uko zivugwa ku mpande zombi perezida biden yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma y'uko abonanye na perezida xi jinping perezida biden agira ati
nakiriye neza intambwe twagezeho uyu munsi birakenewe cyane ko amahanga abona ko turi gushyira mu bikorwa imigambi iranga igihugu cyacu ijyanye no kuganira turi kuganira n'abo turushanwa kuvugisha ukuri mu rwego rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano umutekano mu mahanga yo ku nyungu y'abaturage b'amerika
benshi mu bakurikiranye inama hagati ya perezida joe biden na perezida xi jinping batangaje ko ata byinshi bari biteze biyivamwo yamara barashimishijwe n'uko abo bategetsi bombi bariko baravugana
arakoze fidele niyo ngabo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika abadepite muri kenya uyu munsi bemeje ubusabe bwo kohereza muri haiti abapolisi amagana mu butumwa bwemeje n'umuryango w'abibumbye hagamijwe gufasha igihugu cyo mu birwa bya karayibe gukemura ikibazo cy'uduco duteza urugomo inkuru irambuye tuyibaze eugenia mukankusi mu kwezi kwa karindwi kenya yarahiriye kohereza abofisiye mu gipolisi igihumbi muri haiti gufasha kurwanya uduco twamaganirwaho urugomo ruhora mu gihugu cyakora mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryagiye mu rukiko rurabihagarika urukiko rwavugaga ko uwo mugambi wabuzemo uruhare rwa rubanda kandi unyuranije n'amategeko kubera ko igisirikare ari cyo gusa gishobora koherezwa hanze y'gihugu umuvugizi w'inteko ishinga amategeko Gladys Boss yahamagariye itora kandi abadepite bemeje kohereza abo bapolisi bashingiye kuri raporo yavuze ko kubohereza bihuje n'ibyo itegeko nshinga ritegeka iri tegeko risaba gushingira ku bitekerezo by'abaturage kandi byakusanijwe hagati y'itariki ya kabiri n'iya cyenda z'uku kwezi kwa cumi na kumwe gabriel tongoyo umuyobozi wa komite ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko ya kenya yavuze ko abapolisi bazoherezwa ku gihe cy'umwaka umwe kandi ko amafaranga bizatwara ari onu izayatanga onu igereranya ko abantu ibihumbi magana abiri bakuwe mu byabo n'urugomo rugenda rufata intera muri haiti aho amabandi yagiye yica abantu ashimuta afata ku ngufu anatwika ingo z'abaturage
barakoze bagenzi bacu eugenia mukankusi na fideli niyongabo batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mukomeje gukurikira ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri facebook x youtube na instagram mudusange kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu byumweru bibiri bishize umutwe w'abarwanyi wa M23 umaze kwica abasirikare b'abarundi barenga icumi hari abandi wagize imbohe igisirikare cy'u Burundi nticyemera ko hari abasirikare cyabuze ariko kivuga ko umutwe wa M23 washotowe ingabo z'u Burundi izibuza kugira aho zifite ibirindiro mu duce twa Mweso na Rucuru inkuru y'umunyamakuru Eloge Wirikaneza uwavugiye kuri uyu wa kane ni umusirikare w'ipete rya major ernest gashirahamwe yavuka mu ntara ya muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'uburundi amasoko yacu atumenyesha ko yaguye ku rugamba ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa cumi na rimwe mu ntambara zihuza umurwi w'abarwanyi wa m23 ku ruhande rumwe n'abasirikare ba kongo n'iyindi mirwi bafasha leta ya kongo yitabaje iyo mirwi kugira ituze abo barwanyi ba m23 basubiriye gufata umuheto mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe babwiza abategetsi ba kongo ko banse kubahiriza amasezerano yo gushira mu gisirikare abarwanyi b'uwo muhari nk'uko bari baravyumvikanye amakuru y'ijwi rya amerika rihabwa na bamwe mu miryango yabuze abo mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abagiye kwakira ibiziga yemeza ko n'imiburiburi bamaze kubona ibiziga bigera hafi kuri mirongo ibiri kiretse iyo ntwazangabo ya majoro yapfubwe kuri uyu wa kane mu itongoro ry'abapfuye ryo ku mpanda mu burengero bw'uburundi abandi bose ni abasirikare bato bato hamwe n'igisongerezi kimwe major wiringoma umuvugizi wa gisirikare w'umuhari m23 yabwiye ijwi rya amerika ku muhingamo wo kuri uyu wa kane ko hamaze gupfa abasirikare benshi ku rugamba harimo abarundi yamara yanse kuvuga ibitigiri by'abapfuye n'abafashwe ashimangira ko ari ibanga rya gisirikare ariko yemeza ko mu bishwe harimo majoho gashirahamwe yafubwe kuri uyu wa kane mimi nasema tunashika nyingi sana nyingi sana mateko yiko nyingi lakini sasa wakati tunavyo jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cyane benshi pe ariko ubu nta bitigire novuga kuko urwego rwacu rujejwe iperereza ntirurasuzuma ngo rutubwire imyirondoro yabo n'ibihugu bavamo kanoni hari abapfuye batari bake bamwe baguye ikicanga abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano umumajoro umwe siyo ntwazangabo yonyine yapfuye mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye
gusa ijwi rya amerika ntiryabashije kubona ayandi masoko adafite ahengamiye yo kwemeza ku buryo budakuka ivyo majoro wiringoma yadutangarije igihe iyo ntwazangabo yasezeranwe icubahiro ca gisirikare kuri uyu wa kane umushikiranganji w'ingabo mu burundi niho yarari umusivile alain tribert mutabazi nta jambo yafashe uwavuze ku izina rya fdnb gisirikare c'uburundi ni umusirikare afise ipete rya colonel ijwi rya amerika ryamenye ko yitwa miburo colonel miburo yavuze ubuzima bwaranze nyakwigendera yongera ko ko yaguye mu butumwa bw'akazi mugabo ntiyasigura aho leta y'u Burundi yari yamutumye yaranguye amabanga yiwe mu makambi atandukanye kandi akayarangurana ubwira n'ubukerebutsi n'ishyaka ridasanzwe majoro gashira hamwe Ernest yitabye imana ku igenekerezo rya gatanu mu nyonyo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ari ku mirimo y'akazi ya misi yose ku itariki ya cenda ku kwezi umuvugizi w'igisirikare c'uburundi colonel floribert biyereke yagirije umuhari wa m23 gusotora abasirikare b'abarundi bari mu ntara ya kivu y'uburaruko mu itangazo yasohoye yatanze uturorero igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu imodoka z'abasirikare b'uburundi zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro vy'ahitwa kicanga na mweso zarangiwe kurengana n'umugwi wa M23 ivyo nyene vyarasubiriye kuba kwigenekerezo rya 30 gitugutu muri iryo tangazo yasomeye abamenyeshamakuru mu gisagara c'ubutunzi bujumbura kanka ko bamubaza ibibazo koloneli biyereke yagabishije ko ingabo z'uburundi zitazoguma zireza amaboko abasirikare b'uburundi bategerezwa gufata ingingo zibereye muri iki gihe kandi abasoda b'abarundi barakomeza kujabuka uruzi rusizi berekeza ku butaka bwa kongo nk'uko abanyagihugu bo mu ntara y'ibitoke ihana ububibere na kivu y'umanuko bavyemeza twashimye kubahindura amajwi kubera imvo z'umutekano amakuru y'ijwi rya amerika ryaronse ni uko ibiziga vy'abasirikare bivanwa muri kongo bitabikwa mu bitaro vy'abasirikare vyo mu kamenge mu buraruko bwa bujumbura ahubwo bishingurwa mu buruhukiro bundi buri hafi y'ikibuga c'indege ca bujumbura amakuru kandi ataremezwa n'igisirikare c'uburundi avuga ko abazanwa bamaze kumera nabi baca bafubwa ubutarariye imiryango itababonye uburundi bufise imirwi y'abasirikari ibiri izwi irwanira ku butaka bwa kongo umuce wa mbere uri mu ngabo z'akarere za yase mu gihe wa kabiri uri ku butaka bwa kongo hisunzwe amasezerano yasinywe hagati y'uburundi na kongo mu kurwaniriza umwansi hamwe uwo wa nyuma ahanini ukorera mu ntara ya kivu bumanuko naho imirwi ibiri y'abarwanyi b'abarundi ariyo retabara na fnl rongowe na general aloyizi nzabampema kuva mu kwa munani bibiri na mirongo ibiri na kabiri abasoda b'abarundi bagiye muri iyo ntara ihana urugabano n'uburundi iyo mihari ibiri yarigijwe inyuma cyane mbere isa n'itakivugwa ibyagoranye gushikwa ko muri kivu y'uburaruko uburundi busanganywe ingabo mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu bihugu vya somaliya abasirikare b'abarundi bari mu ba mbere bafashe umurwa mukuru mogadisho bawukura mu vyara vya al-shabab hamwe na central africa naho nyene zikaba ari utumwa ko nk'uko raporo za onu zivyerekana eroje burikaneza ijwi rya amerika ijwi ry'amerika uru wa mbere
tuve mu burundi tunyarukire muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida depite ndetse n'abakandida perezida mu matora ateganijwe mu kwezi kwa cumi n'abiri ubutumwa buhembera inzangano amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko bukomeje gukwirakwizwa muri uvira aho ni mu ntara ya kivu y'epfo inkuru y'umunyamakuru vedasite ngabo
mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hari aho ugera ku mujyi wa uvira ukabona ku byapa ku mamodokari ndetse no ku bipangu by'amazu amafoto y'abakandida ku mwanya w'ubudepite mu rwego rw'igihugu n'intara ahandi naho hari aho usanga bateranyije abantu mu nama bamwe batanga impano z'intebe mu nsengero abandi nabo batanga ibitenge mu gihe abandi nabo batanga amafaranga mu bantu gusa bamwe mu bayoboke b'abakandida ndetse n'abakandida depite hari abasebya abandi abandi nabo bagakoresha amagambo y'ivangura rishingiye ku moko bagaragaza ko ari bo bene igihugu harakorwa ibiyo ugasanga abantu bateranye ari benshi ugasanga niho uh, babaheza inyanya bakavuga bagasebanya hmm. cyangwa se mu zindi manza izo arizo zose amakwe ahantu hose hari amaseremoni barahurira bakavuga ngo umukandida runaka ni umunyarwanda umukandida runaka ni umurundi niyo yavuye amazi ntarakamuka ku birenge yaje yambutse ejo bundi avuye i burundi ni umurundi ugasanga abandi barabita ko ari abantu bavuye mu zindi ntara badafite uburenganzira bwo kwitoreza hano buvira babifashe nka sitarateji yo kugira ngo batsinde amatora kubera ko hari abo bagiye babona bakoresheje imvugo ziza bagiye bazikoresha hanyuma bagatsinda zembezembe jean pierre ni umukandida depite mu ishaka rya MLC asanga ubutumwa bwo gusebanya bukomeje gufata intera ikomeye mbere y'amatora buterwa n'abantu bashaka kwikundishwa ku baturage ceux qui ne savent pas le rôle d'un député ceux qui n'ont pas d'affaires ceux qui n'ont pas de planification n'ont pas abatazi umumaro w'umudepite abadafite ibyo bateguye abadafitiye abaturage icyerekezo nibo bakoresha amagambo yo gusebanya gasore felix nawe ni umukandida depite muri teritwari ya Uvira ku rwego rw'intara mu ishaka rya FRF asanga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yari ikwiriye gufata iya mbere mu guhana abantu basebya abandi muri ibi bihe
turasaba amagambiri ijambo rya mbere turabisaba abategetsi icya kabiri turabasaba abaturage ku butegetsi turasaba yuko bareba abakandida bakoresha amajambo ahembera amacakubiri n'urwango zaba ngombwa abo bantu bagafungwa nk'uko murage murebe bazana mu bakongomani mu baturage ibya kabiri turasaba abaturage kuba amaso kureba aho batora bazabagira akamaro abantu batari mu ntambara batari mu macakubiri bashaka guhuza abakongomani batanye umuyobozi w'umujyi wa uvira uri mu baturage barenga ibihumbi magana ane kiza muhato ashimangira ko umwuka wo kwita bamwe mu bakandida barundi abandi abanyarwanda bikorwa mu kwangisha abo bantu abaturage babereka yuko atari abakongomani kandi ari bo gusa uyu muyobozi asaba abakandida depite kugaragariza abaturage imishinga babafitiye badakoresheje amacakubiri cyangwa se babesha abaturage ko bazabubakira imihanda n'ibiraro mu bindi bihugu tubona aho twabaye mu myaka igera kuri mirongo ibiri umuntu ari wo wigurisha ku bandi ashaka gukorera abandi adakoresheje amagambo yo gusebanya ndetse n'amagambo y'ivangurashingiye ku moko twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri aka karere ntibyadukundira gusa amashyirahamwe arimo sosiyete sivile imishinga irimo za benevolencia urwego rw'igihugu rushinzwe amaradiyo na za televiziyo bikomeje gukangurira abaturage n'abakandida depite kwirinda imvugo z'amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko muri uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu mu matora ateganyijwe tariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni magana abiri mirongo ibiri na bane imyanya baharanira ari imwe verase ngabo ijwi rya amerika uvira
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nturi nk'ubwo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika eric biribuze inzobere y'umunyamerika ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ubu akaba atuye mu mujyi wa new york akora mu ishyirahamwe rikoresha ubuhanga bugezweho bwitwa coning oromeri glass solutions muri uku kwezi kwa cumi na kumwe yahawe igihembo cyitiriwe beastem award nk'umuhanga w'umwirabura wa mbere w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane yahembewe uruhare rwe mu guteza imbere ubuhanga bw'ibihe tugezemo mu rubyiruko muri amerika no ku mugabane wa afurika ni igihembo yahawe n'ikigo cy'itangazamakuru n'itumanaho career communications group cyo mu mujyi wa baltimore muri leta ya maryland mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu fidel niyongabo eric biribuze yavuze igihe yamenyeye ko yagenewe icyo gihembo n'icyo kivuze kuri we jewe bambariye ko nanasaba gashimwe muri uku kwezi kwa munyonyo hanyuma ibi biranshimishije cyane ah, ko muribuka yuko haheze imyaka itandatu na naronsa kandi gashimwe kameze nk'akanyemera cyane rwose kubera yuko kajyanye n'ibikorwa nakoze kugira mfashe kugwaruka rugire gushobora nabwo nyine kwiteza imbere kumera nk'ibyo nashoboye gushaka ku byerekeye ako gashimwe ni ikihe kavuze kuri mwebwe ibinini byerekana yuko imwe muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika bashyigikiye cyane ubuhinga n'ubumenyi byo byita stem hanyuma kubera rero nabishyizemo umwete harifasha mu burundi mu rwanda no ngaha hanya muri leta zunze ubumwe z'amerika gufasha urwaruka ndabona yuko ari ibintu bashyigikiye cyane kandi nabyo ari ibintu byamashyigikiye cyane ko ndifuza ko urwaruka rw'iwacu rushobora kugira aba enjeniyeri nk'uko umeze banduta n'abaruta n'abandi kugira tubishike ko dutegereza kubishyiramo umwete hanyuma kubona rero baci bampa ako gashimwe byerekana yuko ari ibintu dutegereza gufasha twese ibirori byo kukakira izoba ryari ako gashimwe ibirori bizobera mu gisagara cyitwa baltimore ah, muri leta yitwa maryland ino muri leta zunze ubumwe za amerika ivyo mu kwezi kwa kabiri itariki cumi n'indwi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mwavuze ko ako gashimwe mwakarose ku ntererano mwagize ku kugene umuntu ashobora guteza imbere ubuhinga bwa none ku bijyanye n'urwaruka muri amerika no muri afurika mu buryo uciye ku mayange muri make iyo ntererano muri icyo gisata cyo gufasha abakiri bato ingene bigenda urumva umunsi naronka agashimwe ka mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nariyumviriye none ni gute kugira ngo umuntu yavukiye mu burundi yoshobora gushika kuri iki kintu gikomeye muri amerika mbona yuko nagize abantu benshi bamfashije nibaza kugira ngo ibyo bishikire abandi bajene abandi urundi rwaruka ni ugushyiraho ishyirahamwe cyashyiraho ishyirahamwe ryitwa stela iryo shyirahamwe rero ryitwa mu congereza science technology entrepreneurship leadership academy iryo shyirahamwe twaciye dutangura gutanga ubuhinga bwa none cyane cyane ikintu cyitwa robotics dutangura kubiha urwaruka urwaruka hamwe mu burundi twarakoranye n'ishure ry'ibururi yitwa lise budugira twarabitanze mu mashuri mu rwanda hanyuma na cyane cyane yo ngaho anye muri leta zunze ubumwe za amerika rero iryo onye bifasha kwerekana ingene umuntu wese ashobora kuja gufasha urwo rwaruka kugira ngo ubuhinga bwa none bugere ku muntu n'aho atamahera aba afise n'aho ataburyo aba afise ibyo rero n'ivyo rero nshaka gutsimbataza cyane kandi ndifuza ko n'abandi bantu bari kwantu twumviriza bodufasha bodufasha kubera yuko ivyo nivyo bizotuma duteza imbere ibihugu byacu muri make n'ubuhe butumwa mwoshikiza abakiri bato boba babona ko ubwo buhinga bwa none ari ikintu kigoye cyane mwubaha izihe nguvu n'akahe karorero bubafatira muri make jewe nibaza yuko ibintu twashyizemo cyane cyane ibintu by'amaro ni ibintu nk'umwana mutoya arakunda gukinana n'abandi arakunda gukina n'ibikoresho ivyo rero twasanze yuko kugira ngo umuntu yige ubuhinga bwa none ni ugutangura kumwikoresha ku bintu ashobora gukora ko ku maboko ivyo rero vyo twatanguye kandi tugatangura hakiri kare rero ndi ijambo nshaka gushika urwaruka mwemwe muri bato ibintu nk'ivyo onye ni kubikunda mukabikurikirana urundi rwaruka rukuze gatoya ni ugufasha abo batoya ikintu citwa volontaire nico kintu nabonye kwitanga kugira ufashe abandi aka kintu bampaye naritanze kugira mfashe abandi rero nifuza yuko twogira uyu mutima kugira ngo tuze turafashanya kugira ngo uru rwaruka rumere neza kuruta ngene twe twakuze ndabashimiye cyane yari eric biri buze aherutse kuronka agashimwe ku muhinga w'umwirabure aronse agashimwe mu bijanye n'ubuhinga bwa none mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane akaba ari mu gisagara ca new york ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ndabashimiye Akoze.
ako kazi ki murakamenyereye ni akatwinjiza mu mi- mu makuru y'imikino na siporo mu mikino y'ijonjora y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kizabera muri amerika canada na megisike mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu amakipe ya afurika akomeje guhatana ashaka tike ikipe y'u burundi mu kanya imaze gutsinda iya gambiya ibitego bitatu kuri bibiri i dar es salaam muri tanzania uburundi burakinira muri dar es salaam kuko nta kibuga cyemewe na caf uburundi ah, bufite muri iki gihe muri uwo mukino ibitego by'uburundi byatsinzwe na abedi bigirimana ku munota wa mirongo itatu na rimwe Ah, nsabiyumva atsinda icya kabiri ku minota mirongo itatu na gatanu hanyuma abdallah sudi atsinda icya gatatu ku munota wa mirongo irindwi na gatanu ku ruhande rwa gambia ibitego byabo bibiri byatsinzwe na baro n'uwitwa kole umutoza w'ikipe y'u burundi mu kanya yavuganye n'umukunzi w'ijwi rya amerika uyu ni uh, etienne ndayiragije Ah, hanyuma umutoza ndayiragije at- amubwira uko yakiriye iyi ntsinzi Eh, icyambere nushima imana ko turonse eh, gatatu muhira byari byoroshye dukinira ikipe ikomeye eh, ko icyambere cyo bavuga ko cyaduhaye mu gatatu ni imigisha y'imana n'imana yaduhezagiye kuko rwa rukino navuga ko rwari 50-50 wasanga ko tunganya mugabo imana yagiye ku ruhande rwacu abasore bacu bashobora gukora ibyo imana yabagabiye nk'ingabirano nibyo twakoze mbese muri make nicyo navuga ko nshima imana ngashimira n'abasore banjye ko bashoboye kwitanga kwanza ubu ngiye kuraba match bakinye uno munsi ubu ngiye kuyikurikirana ndabe eh, ko bakina hanyuma ikindi gikurikira ni ukuraba abakinnyi bacu ko uko baze- bavyuka bashobora kurekipera bashobora kuronka inguvu zabo kuko muri no match twagize ingorane nyinshi twakoze remplacement ziri force muri deuxième mi-temps bivanye no kurwara kwa Derrick na na Abedi ba- babaye tubaforsiye kubakuramo bitari muri plan No, ngiye kuraba nuko abandi baza kubyuka uko bira- baramuka turabe ko bashobora kurekipera kongera kugira inguvu zabo n'abandi tubafashe ukuntu bashobora kugarukana inguvu hanyuma twitegura rero kuri iyo match ya gabo nabonye ko abakinnyi bose twatumye ko bafite ubushobozi hari ikintu baje kongerera muri ekipe yacu ni ikintu cyo gushima imana selma eh, turacyakeneye umwanya kugira ngo ukuntu tubinjiza mu byo twama- twamaze gukora urabona ko iyi ni nka ekipe yakinye match ya namibi kina match ya cameroon nagiye ndamplasaho mbona ko yoba hariyo abatarimo kugira ngo tube turashiramo abandi buhoro buhoro Nti- ntitwice travaye tumaze gukora ndabona ko hari ikintu ko kiraza travaye ibandanije no ku bandi byose birashoboka bose bameze neza uwo yari umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru intamba mu rugamba etienne ndayiragije kuri mikoro y'umukunzi w'ijwi rya amerika wakurikiranye uwo mukino mu mujyi wa dar es salaam muri uwo muri iryo tsinda rya f burundi burimo ubungubu harimo harakinwa umukino nanone uhuza gabo na kenya ku munota wa mirongo icyenda ikipe ya gabo iri imbere n'ibitego bibiri kuri kimwe muri iryo tsinda twabibutsa ko uburundi buri kumwe na gabo uh, cote d'ivoire Se- ibirwa bya seychelles gambia n'igihugu cya kenya umukino ukurikira uburundi buzawukina nanone ku cyumweru buwukinire mu mujyi wa dar es salaam aho buzahura n'ikipe ya gabo nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire cyane kuba mwaduteze amatwi dushimire bagenzi bacu badufashije kutugezaho aya makuru yose tumaze kubagezaho dushimire enjeniyeri justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe